mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi turabaramukije hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na fideni ngabo nanje ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu
abo ngabo baba bakeneye abaganga b'inzobere ntabwo twe tubaha amarandeva ahubwo twebwe turabohereza ku bitaro biriho inzobere aba bantu bari kuzavurwa bitinze byaradufashije cyane uwo ni dr marcel uwizeye umuyobozi w'ibitaro bya masaka mu rwanda avuga ku byerekeranye no kuvura abarwayi bafite indwara zidakira muri iki cyumweru abasirikare barimo gufashamo nyine kuvura izo ndwara
barungikiye ubutumwa bwo gukeza perezida mushasha w'ubufaransa emmanuel macron ku nsinzi yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu bufaransa ku munsi w'imana
perezida wa nigeria muhammadu buhari yagiye mu ruzinduko mu bwongereza amaze kwakira abanyeshuri b'abakobwa mirongo inani na babiri b'i chibok bari bamaze imyaka itatu baratwawe n'umutwe wa boko haramu
abantu batandatu bapfuye abandi batari bake barakomereka igihe imodoka yari yuzuye amabombe yaseka uburiro ku mugwa mukuru wa somaliya mogadisho n'umuswi wa mbere
minisitiri w'ingabo w'amerika jim mattis avuga ko leta zunze ubumwe za amerika zazasuzumira hafi umugambi wo gushyiraho intara zitarimo imirwano muri siriya izo ni zimwe mu nkuru tubagezaho mu kanya ku buryo burambuye duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze Eugenie abategetsi b'ibihugu byo ku isi n'abandi banyepolitike bakomeye barungikiye ubutumwa bwo gukeza perezida mushasha w'igihugu cy'ubufaransa Emmanuel Macron ku nsinzi yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu bufaransa ku munsi w'imana Macron yatsinze uwo bahiganwa Marine Le Pen perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump akoresheje urubuga twitter yakeje emmanuel macron ku nsinzi yiwe ikomeye ejo ku w'imana yatangaje ko yiteguriye gukorana nawe nta mukandida n'umwe perezida trump yashigikiye ku mugaragaro yamara muri rusange yari ashigikiye ibyiyumviro vya marine le pen hillary clinton yahoze ari umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri amerika ku ruhande rw'abademokrate Jesse Jackson akomeye mu baharanira agateka k'abirabure muri Amerika na Bill de Blasio umukuru w'igisagara cya New York bakeje Macron n'abanyagihugu bo mu Bufaransa ku byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yatangaje ko insinzi ya Macron ari insinzi y'akarere k'iburaya gakomeye kandi karangwa n'ubumwe hamwe n'imigenderanire myiza hagati y'Ubufaransa n'Ubudagi umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yarakeje Emmanuel Macron ku nsinzi yiwe yatangaje ko Ubufaransa ari kimwe mu bihugu bicuditse n'Ubwongereza amenyesha ko biteguriye gukorana na perezida mushasha ku bibazo nyamukuru bitari bike basangiye abayobozi b'umuryango w'ibihugu by'Iburaya bariruhukije bikomeye biruhukije no munsi wa mbere babona intsinzi ya Emmanuel Macron ko ari ikintu gihambaye cyane kuri kazoza k'uwo muryango umukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ibihugu by'Iburaya Jean Claude Juncker yatangaje ku rubuga Twitter ko ashimishijwe n'uko abafaransa bahisemo kazoza k'akarere k'iburaya avuga ko bari hamwe bazutuma ako karere gakomera kurushiriza kandi gatunganiriza kurushiriza abanyagihugu bakabamwo
minisitiri w'ingabo wa amerika jim mattis avuga ko amerika izasuzumira hafi umugambi wo gushyiraho intara zitarimo imirwano muri siriya ishyano rishobora gutungurana ibyo matisi yabivuze kuri uwa mbere ubwo yarabajijwe iby'icyo gikorwa yagize ati tuzasuzuma ibyasabwe turebe niba hari icyo bishobora kuzageraho uburusiya turukiya na irani mu cyumweru gishize byashyize umukono ku masezerano yasabwe na mosco n'umugambi wo gushyiraho ahantu hatarangwa imirwano muri siriya hagamijwe guhagarika intambara imaze imyaka itandatu mu gihugu uwo mugambi watangiye kubahirizwa saa sita z'ijoro kuwa gatanu uburusiya bwavuze ko ibyo bice ibyo bice bibujijwemo indege z'urugaga ruyobowe na amerika uko ibintu byifashe muri siriya ni kimwe mu bintu bizasuzumirwa mu nama yo kuwa gatatu ubwo sekereteri wa departoma ya leta muri amerika rex tillerson azabonana na mugenzi we w'uburusiya sergei lavrov inaha i washington
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu karere ka afurika abantu batandatu bapfuye abandi batari bake barakomereka igihe imodoka yari yuzuye amabombe ya sakuburiro ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu no musi wa mbere mu bapfuye harimwo umusirikare akomeye w'intwazangabo umugeneral abategetsi ba leta babwiye ijwi rya Amerika service y'igisomali ko General Abdi Aden ari mu bishwe mu gitero ca bombe c'uno musi wa mbere abandi bantu icumi bakomeretse muri icyo gitero cya bombe yaturitse gato y'imbere isaha cumi na zibiri zo ku muhingamo mu masaha yo ku mugwa mukuru Mogadisho no musi wa mbere hafi y'uburiro n'ikibanza abantu banyweramo icyayi n'ikawa bigendegwa cyane bwitwa Italian Cafe nta wiyitiriye buno nyene ico gitero yamara umugwi w'abagwanyi Al Shabab kenshi uragira ibitero mu bibanza abantu bagenderamwo nk'amahoteli n'uburiro ku mugwa mukuru Mogadisho ico gitero cabaye igihe perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yari kumwe n'umugwi w'abajejwe umutekano w'igihugu ku mugwa mukuru Mogadishu muri ico gihe abasirikare ba leta bane bapfuye no musi wa mbere mu gitero ca bombe uh, mu mihana yahitwa Captain Las hafi y'igisagara ca Korioli mu ntara ya Lowe Shabele abo basirikare bariko bagenda n'imodoka igihe iyo bombe yaturika
turacyari muri afurika tuve muri somaliya tugenda nko muri nigeria perezida wa nigeria muhammadu buhari ejo ku cyumweru yafashe indege ijya mu bwongereza kubonana n'abaganga be ni nyuma gato y'uko habonanye n'abanyeshuri b'abakobwa mirongo inani na babiri b'ikiboke batwawe n'abarwanyi ba boko haramu mu myaka itatu ishize mu itangazo ry'umuvugizi wa perezida femi adesina yavuze ko perezida yari yateganije guhaguruka mu gihugu mu masaha nyuma ya saa sita ku cyumweru ariko ko yafashe icyemezo cyo gutinda gato kugira ngo abonane n'abo bakobwa iryo tangazo ryavuze ko igihe perezida buhari azamara i londres kizemezwa n'abaganga kandi ko guverinoma izakomeza gukora uko bisanzwe iyobowe na visi perezida yemi asimbaju buhari yari yagarutse muri nigeria mu kwezi kwa gatatu nyuma y'ibyumweru birindwi yari amaze i londres yivuza ntabwo yavuze ubwoko bw'indwara arwaye
abasirikare babiri b'igihugu cya kongo bishwe n'umuswa wa mbere mu gitero citiriwe abarwanya ubutegetsi bo mu mugwi fdlr mu ntara ya kivu yo mu buraro ku muvugizi w'igisirikare cya kongo njike kayiko avuga ko abagwanyi b'urunani fdlr nyatura bateye ikirindiro c'abasirikare ba leta mu karere ka kacanga amenyesha ko inyuma yo kurasana n'inteko za leta abasirikare babiri ba leta bahasize ubuzima umuyobozi w'ishyirahamwe riserukira abanyagihugu mu karere ka Kacanga Laurent Kamundu avuga ko umusivili umwe yishwe muri uko kurasana hagati y'inteko za leta n'urunani FDLR Nyatura abagwanyi b'umugwi FDLR bakwiragiye cyane cyane mu ntara za Kivu yo mu buraruko na Kivu yo mu manuko nta bikorwa vya gisirikare bikomeye baragira mu Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe yamara kenshi bagirizwa ko bakora ubwicanyi bugayitse ku basivili mu bice bagenzura muri Kongo
tukiri ku mugabane wa afurika umuryango w'abibumbye uvuga ko mu gihe abana barenga miliyoni imwe bahunze urugomo rwafashe intera muri sudani y'epfo hari undi mubare nk'uwo w'abana bataye ibyabo imbere mu gihugu kubera ubwo bushyamirane iyo mibare yerekana ukuntu ubushyamirane bwifashe mu gihugu gifite ibibazo bitoroshye byavuzwe na Leila Pakara umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF mu burasirazuba no mu majyepfo y'Afurika ayo mashami ya onu yafashe iya mbere mu bikorwa by'ubutabazi muri sudani y'epfo arimo guhura n'ibibazo byo kubura amafaranga unicef ifasha abagore n'abana mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere yavuze ko mu itangazo ryaryo ryo ku cyumweru ko ifite gusa mirongo itanu na kabiri ku ijana bya miliyoni ijana na mirongo inani n'imwe akenewe kugira ngo uwo muryango wita ku bibazo by'impunzi z'abanyasudani y'epfo ubashe kugera ku byo wifuza bigera bitarenze impera z'umwaka hsr ishami rya onu ryita ku mpunzi yo yavuze ko ifite cumi na rimwe ku ijana gusa rya miliyoni magana arindwi mirongo inani n'imwe n'ibice umunani akenewe mu gufasha abanyasudani y'epfo bahunga sudani y'epfo imaze imyaka irenga itatu yibasiwe n'urugomo biturutse ku kutumvikana muri politiki hagati y'abayobozi babiri b'igihugu gishya kikirimo gutaguza murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi kudushikira mukoresheje aderese yacu ya email radiyo yacu arubazi gmail akaburungu com na facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
amakuru yo mu karere tuyahereye mu rwanda abasirikare mu rwanda bari mu bikorwa byo kuvura abarwayi bafite indwara zimaze igihe kirekire baragenda bashakisha hirya no hino mu mavuriro abaturage bafite indwara zikomeye ziba zararen- zaranze gukira cyangwa se abahawe igihe kirekire cyo kubonana n'abaganga umugenzi wacu asumuta kaboyi adufitiye inkuru
ku bitaro bya masaka biri mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali hari abarwayi benshi bahagurukijwe no kwegera impuguke z'ingabo z'igihugu ngo zibavure indwara bamaranye igihe kirekire muganga uwizeye marcel umuyobozi w'ibitaro bya masaka yabwira radiyo ijwi rya amerika ko kwakira abasirikare b'abaganga b'inzobere byabagabanyirije umubare w'abarwayi bakenera ubuvuzi bwabo rimwe na rimwe ntibabubone kubera ubwinshi bw'abarwayi twebwe harimo n'abo tudaharande kuko nyine tuba tutari bubavure Eh, nk'abo ngabo ba- baba bakeneye abaganga b'inzobere ntabwo twe tubaha amarandevu ahubwo twebwe turabohereza ku bitaro biriho inzobere abandi bo bashobora kutugana tukajya tubavura bitewe n'abo dushoboye kuvura ku munsi kuko twebwe ntabwo tujya turenza abantu mu kigereranyo tujya uvura nk'abantu magana abiri ku munsi aba bantu bari kuzavurwa bitinze Eh, ndetse harimo n'abo benshi nababwiye twohereza ku bitaro bi- byisumbuyeho eh, nabo iyo bageze bahura n'abandi benshi cyane ugasanga nyine nabo bagiye ku marandevu eh, ya kure cyane cyane nk'abo ngabo bavurwa amagufa byaradufashije cyane abarwayi twasanze ku bitaro bya masaka babwira radiyo ijwi rya amerika ko guhura n'abaganga b'abasirikare ari nk'ibonekerwa bagize nyuma y'igihe kitari gito babana n'uburwayi nitwa gatanazi jean damascene nari naravunitse akaguru igufwa ryaracitse akaguru kanjye barakabaze ubundi kumva rwose imisonga yatangiye gukira sawa ubu ndabikubwira ngo iki ni imana yakoze ibitangaza kuko ngewe nari nzi ko ntashobora no kubagwa ahari cyangwa se wenda numve ko hari icyo nashobora gukorerwa ariko ndakubwiye ngo byaranshimishije nta mvune nagize nta rugendo nakoze rukomeye twa mukangarambe mariya Wa- i- aka kaboko kawe ndabona ariko ba- wavuwe wari warwaye iki kari karavunitse ntibarakabazi wari umaze igihe kingana iki ufite ubwo bu- imvune mu gihe cyo muri jenoside twajyaga twiyandikisha mu midugudu bakatubwira ngo abantu nibaza kuvura bazatuvura tugategereza tugaheba abanaga nabwo ariko ku bw'ubukene bavuga ngo baravurira ahandi kuri igikorwa na- runaka simbashe kubusho- kugira ubushobozi bwo kugerayo kuva bakubaga hari ni uko wenda kagipfutse hari icyo wumva cyahindutse muri wowe cyahindutse nababaraga mu mutima ntabwo bikindya urumva imana itakoze ibitangaza se ninzapfana ubwo bumuga ariko ubu ngubu ninjya ngira ikibazo ubwo bazajya bamuha randevu numva hari ikibazo ubwo aho byabereye nangwa njye kwa muganga bansuzume numva barebe aho ikibazo kiri igikorwa cyanashimishije cyane abarwaza bemeza ko kuba bavuwe n'abasirikare kandi bakabavurira ubuntu ndetse bakabikorera ku misozi yabo bibarinze guhora basiragira ku mavuriro ndetse banemeza ko abaganga b'inzobere bagira akarusho ko kuvura indwara zigakira vuba ko nahise mvuza impundu bakimara kumukorera ibyo byose aho kubona yarabazwe na n'ubu nkaba ndi kumva bari kutubwira ko tugomba gutaha ibyo ni impundu zikomeye rwose ngomba gushimira n'umubyeyi ukira mariya wabohereje ariko ntabwo wari uzi aho abasirikare ntabwo baturuka nari nzi iyo baturuka twabimenyeje ku- tuje hano ku wa gatatu tuzi ko haje gu- gushyirwaho igisima ariko byabaye ngombwa tuhagaze bati hari abagira neza barazi uyu munsi baratangira umunsi kandi bakamara iminsi itanu nti mama si imana yakoze ibitangaza tugahura nabo kuko nibo bahise bamwakira ubwa mbere rwose igisebe ndi kubona kiri gutubanuka ku buryo turi butahane n'umubyeyi akaduherekeza kuko namwe abashimira kandi umuvugizi w'ingabo z'u rwanda rene ngendahimana yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko ibikorwa by'ingabo z'u rwanda bizwi nka miwike bizamara igihe kingana n'amezi abiri aho kuba icyumweru nk'uko byari bisanzwe uyu muvugizi avuga ko mu mezi abiri abasirikare bazakora ibikorwa binyuranye birimo kubaka amateme gukomeza gufasha abaturage gukura nkongwa idasanzwe yagiye mu mirima yabo ndetse no kuvura indwara ziba zarananiranye mu cyumweru bamaze batangira ubuvuzi mu gihugu hose abaturage bagera ku bihumbi icumi nibo bamaze kuvurwa kandi bakavurirwa ubuntu asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumuta urakoze cyane kuri iyi nkuru tukivuga ku rwanda leta y'u rwanda yongereye amafaranga ku basura ingagi ibi rero bikaba bikubiye mu itangazo ry'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wacu ni umunyamakuru wa radiyo disi ikorera mu rwanda jean claude kabengera uri mu mahugurwa inaha muri amerika akabagira rero agiye kutubwira ibikubiye muri iryo tangazo twari twifuje kuvugana n'umuyobozi wa rdb ariko ntiyabashije kuboneka kuri telefone turakomeza dushakishe ayo makuru none jean claude ikaze kandi ku ijwi rya amerika nanone urakoze cyane jeni ndishimiye kuba nicaye hano namwe Eh, ubwo se watubwira se muri make ko wabikurikiriye hafi wowe watubwira ibikubiye muri iryo tangazo nibyo ikigo cy'igihugu cy'iterambere cyatangaje ko ikiguzi cy'uruhushya rwo gusura ingagi kikubye kabiri aho cyavuye ku madolari magana arindwi na mirongo itanu ni ukuvuga arenga ibihumbi magana atandatu na cumi n'icyenda by'amafaranga y'u rwanda kigera ku madolari igihumbi na magana atanu ni ukuvuga arenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itatu n'umunani eh, y'amafaranga y'u rwanda ni ukuvuga ku bantu bose kandi ah, ihita itegeka yuko icyo giciro gishya gihita gitangirwa gukurikizwa jean claude ibyo biciro ko numva se biri hejuru ubwo uravuga ko bireba abantu bose ubwo n'umunyarwanda wasuraga ingagi nawe niko azajya yatanga ubundi ku mafaranga yari asanzwe umunyarwanda yagombaga gutanga nk'uko rdb bitangaza umunyarwanda yishyuraga ibihumbi mirongo itatu ariko ubu ngubu amafaranga umunyarwanda ushaka gusura ingagi yishyura ah, yavuye ku bihumbi mirongo itatu agera hafi kuri miliyoni n'ibihumbi magana abiri bivuze yuko yikubye inshuro zigera kuri mirongo ine umuyobozi ushinzwe ibyanya byo mu rwanda yavuze ko ibyo biciro bishya bireba buri muntu wese yaba umunyarwanda cyangwa se ah, umunyamahanga nk'uko ikigo n'ubundi cya rdb cyabisohoye mu itangazo ryo kuri uyu wa gatandatu hanashyizweho igiciro gishya aho uzajya asura umuryango wose w'ingagi azajya yishyura ibihumbi cumi na bitanu by'amadolari agahabwa n'umuherekeza ariko byongeyeho ko icyo giciro gishya kitareba abakerarugendo bari baramaze kwishyura amatike yo gusura ingagi mbere y'isohoka ry'iri tangazo Mhm. none se ku wakurikiye byinshi kuri iyi nkuru ku byerekeranye ni- ni- ni- n'icyo giciro cyongerewe ah, uko wabisomye ku mbuga nkoranyambaga icyo kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere kivuga ko ari izihe mpamvu zatumye bongera ibyo biciro ku mbuga nkoranyambaga kuri twitter rdb isobanura ko kongeza igiciro bigamije gushyigikira uburyo bwo kubungabunga parike ndetse bikazanafasha mu iterambere ry'abayituriye uko kwiyongera kw'igiciro ngo kuzanatuma ah, habaho isaranganywa ry'umusaruro ku baturiye parike ah, uzaniyongera nk'uko babivuga kuva kuri gatanu ku ijana kugera ku icumi ku ijana nk'uko bigaragara mu myaka cumi n'ibiri ishize imishinga isaga magana ane yo gufasha abaturiye parike eh, yagiye yuzura irimo amavuriro amashuri ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ijyanye no gutanga amazi meza mu baturage aha rdb kavuga ko icyo giciro gishya kandi kizafasha imishinga yo kugenda ibungabunga aho ngaho Mhm. Ye, uraza se gukomeza udushakire uriya muyobozi wa rdb ah, tubwire ibindi tutaba tumenye muri uyu mwanya ndakomeza kumushaka ariko hagati aho muri iryo tangazo Claire Kamanzi uyobora iki kigo cy'igihugu cy'iterambere yavuze ko ah, biri no mu mugambi wo gufasha imiryango ituye hafi y'izo parike ah, ibona umugabane munini w'ibyinjizwa n'ubukerarugendo kugira ngo byunganire imishinga y'iterambere ariko binabateza imbere ku buryo ah, bizafasha ubukungu bw'igihugu leta irashaka rero kongera ibiro bigezweho ndetse na serivisi z'ubukerarugendo zirimo amasomo yo kubungabunga parike ahazajya higira abana n'ibikoresho ah, by'ikoranabuhanga ngira ngo nsoza nakubwira ko ingagi zo mu birunga ubu ngubu bivugwa ko zisigaye ari nkeya cyane ku isi hasigaye izigera kuri magana inani na mirongo inani ahanini zisangiwe na repubulika iharanira demokarasi ya kongo uganda ndetse n'u rwanda u rwanda rwo rukagiramo mirongo itandatu na kabiri ku ijana nk'uko iki kigo kibivuga imiryango y'ingagi rero zo mu birunga u- bivugwa ko yiyongereye ikava ku icyenda mu bihumbi bibiri na cumi ikagera uyu munsi ku miryango makumyabiri urakoze cyane jean claude kabengera kuri iyi nkuru tugejejeho ubwo turaza kumenya ibindi bisobanuro nitugira amahirwe tukabona abayobozi b'ikigo rdb kugira ngo batubwire urakoze cyane
radiyo ijwi rya amerika i washington dc kuri uyu wa mbere yarusha muri tanzania niho hashingurwa iteka abana eh, b'abanyeshuri mirongo itatu na babiri abarimu babo babiri hamwe n'umushoferi umwe bose hamwe mirongo itatu na batanu bapfuye bahitanywe n'isanganya y'imodokari barimwo mu mpera z'iyindwi iheze ku munsi wa gatandatu ibirori byo kubasezera ubwa nyuma byabereye kuri stade nkuru yarusha umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru ari Arusha- ari yarusha yakurikiranye iyi nkuru
ni nk'uko igisagara cyose cyarusha cyari mu marira induru n'amaganya abantu barenga ibihumbi mirongo itatu nibo bari ku kibuga gikuru cy'umupira w'amaguru yarusha muri tanzania bari baje gusezera ubwa nyuma ababo bagera kuri mirongo itatu na batanu bitabye imana abo n'abanyeshuri mirongo itatu na babiri bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'ine biga mu mwaka w'indwi bagize impanuka mu mpera z'irindwi iheze ku munsi wa gatandatu bari kumwe n'abarimu babo babiri n'umushoferi w'imodokari bakaba baciye bitaba imana ubwo nyene bari bavuye ku ishuri ryabo bagiye gukora ikibazo ku yindi shure ariko bacitse nko ku birometero mirongo itanu ntibagize amahirwe yo kuharenga tuliwaamsha watoto wetu vizuri saa kumi na moja asubuhi tukawa uwatwara iryo shure ati twari twabavyuye hakiri kare ari bazima bameze neza batwenga turabategura tubashira mu modokari zibiri ziva ku ishuri neza isaha cumi na zibiri zo mu gatondo ariko amahirwe yo gushika iyo baja gukora ikibazo yabaye make bagwa mu nzira basi limepata ajali
igihe amasanduku mirongo itatu n'atanu arimwo abo bana n'abarimu babo hamwe n'umushoferi byashikanwa imbere y'isinze ry'abantu ku kibuga cy'umupira w'amaguru abenshi bataye ubwenge igipolisi giharura hafi igihumbi bikubise hasi bagata ubwenge kubera babonye ababo baryamye mu masanduku ejo ku munsi wa mungu hari umukenyezi yabuzemwo abana batatu nawe yitavye imana kubera bimugoye kwakira umubabaro abavyeyi bigumije bakagira ico bavuze nta kindi kiri mu kanwa kabo atari gusaba imana kwakira abana babo Kama mzazi niseme tu kwamba imeniuma sana.
uyu ati nk'umubyeyi ndababaye cyane nta kindi novuga atari gusaba imana kugira ngo ibakire mu bwami bwayo mu ijuru uwo mugenzi we nawe ati iyo nzira ni mbi cyane uwo mushoferi ashobora kuba yari atahamenyereye neza ati abashoferi n'ukuri babe bitonda mu gutwara imodoka kuko aho hantu hamahishe abantu kuko ni habi icyagira cya mbere cy'umukuru w'igihugu wa tanzania umupfasoni samia suruhu yari yaje kwifatanya n'imiryango yabuze yahojeje iyo miryango avuga ko ari igihugu cyose kibuze samia suruhu yakariye abatwara imiduga yunguruza abantu Hakika pigo hili kubwa linatukumbusha na kutufunua macho katika ati ibi byabaye byatwibukije ko tubwirizwa kuba maso muri byose cyane cyane mwebwe bashoferi mumenye ko mutwaye abantu bagishaka kubaho leta ntacyo idakora kugira ngo ihashe abashoferi batwara imodoka banyoye inzoga canke ibindi biyovyabwenge kuko turazi ko biri mu bitera impanuka kenshi leta izokora uko ishoboye kugira ngo umutekano wo mw'ibarabara ucungegwe n'amategeko yubahirizwe kuko birababaje kwama twumva amasanganya ahitana ubuzima bw'abantu twabuze twese ni igihugu cose cifatanije namwe abavyeyi mwabuze taifa lipo pamoja nanyi katika kipindi hiki kigumu.
iruhande yo gushingurana iteka abo bana basize ubuzima mu isanganya ry'imodoka leta yatanze amahera angana n'umuriyoni umwe w'amashiringi ya tanzania ku muryango wose wabuze yo kwifashisha no guhoza iyo miryango pierre clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika
duhojeje imiryango y'ababuze ababo muri ibi bihe bitoroshe kuri bo radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi romain ndagabwa musitanteri wa komine busiga ari mu ibohero rikuru rya ngozi kuva ku munsi w'imana igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kwa gatanu yahagaritswe n'umushikirizamanza wa parke yegamiye sentare isubiramwo imanza ya ngozi yagirizwa kuba yatanze uruhara eh, uruhusha eh, rwo kugurira ikawa itonoye mu mihana kandi atabirekuriwe umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze yakurikiranye iyi nkuru imbere y'umutaga kuri ubu w'imana niho romano ndagabwa arongoye ikomini ya busiga yafatwa n'umushikirizamanza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramwo ya ngozi amakuru twahawe na parake yegamiye sentare isubiramwo ya ngozi amenyesha ko romano ndagabwa akurikiranwa ku cyaha co gushaka guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ico bita atteinte au fonctionnement de l'économie nationale mu rurimi rw'igifaransa icatumye akurikiranwa n'ubutungane yagirizwa kuba yarihaye ububasha adahabwa n'amategeko arekurira abadandaza kugura ikawa itonoye bita cafe washed uko abasanzwe bakorera mu gisata c'ikawa babibwiye ijwi rya amerika urwo ruhusha rusanzwe rutangwa n'ikigo cy'igihugu arifike kigenzura igisata c'ikawa mu burundi kuva mu kwezi kwa kabiri himirije gusarura ikawa zihiriye ku biti abategetsi bace batangura kugabisha abanyagihugu n'abadandaza bakora urudandazwa rwa magendu rw'ikawa intara z'uburaruko cyane cyane kayanza na ngozi ziri mu zatunzwe urutoke cyane n'abategetsi umushikiranganji wo mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe intwaro ibereye Serge Ndayiragije yari mu kayanza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri twese guhera ngaha fraude am kayanza umenga bayironka mwibere ifraude en general na commission general muri cyane cyane igituma naje muri uku kwezi ndakizi ikwera ikawa ubu n'ibituma hajya abasahuzi bobo ubu baranyagaragaha ahanje gusa nk'uzibiza ikawa ntage n'ikiro kimwe gisoko kagahera mu rwanda kuko ndabwije ukuri muri ko mwiyaka ubwigenge ikawa ushitse yateye bane canke izo korota bacazandika ko rwanda imigambi yose izova mu buryo igihugu kizoba gifite iyo kawa nayo ikaba ari iya mbere yinjiza amahera y'agaciro ayo muri y'agaciro nayo gituma atawe uzoduhenda kuri yo tuzomera ko yinjiye tuzobaza aho pepe bura byagenze inyuma yaho umukuru w'igihugu petero nkurunziza yarakoranije abadandaza bose bo mu ntara z'uburaruko hari ku igenekerezo ya gatatu z'ukwezi kwa kane muri komine ya marangara muri iyo nama ikibazo cy'ikawa n'ubutare bushoka mu kinyigero cyaragarutse mu nama nk'izo hari abakwikeka bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano ko bagira uruhara mu rudandazwa rwa magendu rw'ikawa kiretse abanyagihugu basanzwe bari bamaze gufatwa mu ntara za kayanza na ngozi ndetse bagacirwa imanza z'ikibiriraho nta mutware yari bwafatwe romano dagabwa musitani wa komine busiga abaye uwa mbere mu ntara z'uburaruko ingozi twahasanze umuyobozi mukuru w'ikigo kigenzura igisata cy'ikawa mu burundi jean dosier mutabazi umuyobozi wa rifike yari ahejeje kubonana n'abegwa n'igisata cy'ikawa muri ako karere ijwi rya amerika ryamusabye kugira icyo avuze ku inyuruzwa ry'ikawa ririko riravugwa mu ntara z'uburaruko jean dosier mutabazi yatanze isango ryo kuri ubu wa kabiri ko ariho ashobora kugira icyo avuze ku bunyonyezi bw'ikawa ku ifatwa rya musitanteri wa komine busiga ntitwashoboye kuronka buramatari w'intara ya ngozi arubert nduwimana kugira agire ico abivuze ko uwo mutware yari afatiriwe n'inama yarikagirisha ba musitanteri basigaye ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi hafi gusoza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha tubabwira ariko muri make amakuru twabagejeho mu kanya urakoze Eugenie twababwiye ko abategetsi b'ibihugu byo ku isi n'abandi banyepolitike bakomeye barungikiye ubutumwa bwo gukeza perezida mushasha w'ubufaransa Emmanuel Macron ku nsinzi yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'imana minisitiri w'ingabo wa amerika jim mattis avuga ko amerika izasuzumira hafi umugambi wo gushyiraho intara zitarimo imirwano muri siriya uruhagarara rwadutse mu gice kiri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya afurika y'epfo n'umunsi wa mbere ivyo inyuma y'uko abarimyi babiri b'abazungu bagirijwe ko bishe umwana w'umwirabure w'imyaka cumi n'itandatu bavuye bavuye mu munyororo vy'agateganyo inyuma y'uko batanze ingwati perezida wa nigeria muhammadu buhari ejo ku cyumweru yafashe indege ijya mu bwongereza kubonana n'abaganga be ni nyuma gato y'uko abonanye n'abanyeshuri b'abakobwa mirongo inani na babiri b'icibok bari batawe muri yombi bari batwawe n'abarwanyi ba boko haramu mu myaka itatu ishize abantu batandatu bapfuye abandi batari bake barakomereka igihe imodoka yari yuzuye amabombe yaseka uburiro ku mugwa mukuru wa somaliya mogadisho n'umunsi wa mbere mu bapfuye harimo umusirikare akomeye w'intwazangabo w'umujenerali
umuryango w'abibumbye uvuga ko mu gihe abana barenga miliyoni imwe bavuye mu byabo urugomo rwafashe intera muri sudani y'epfo hari undi mubare ungana nk'uwo nguwo wa miliyoni z'abana bataye ibyabo imbere mu gihugu kubera ubwo bushyamirane nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha nibo bigarukiye tukaba dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhanga bw'ibyuma uwafashe amajwi akegeranya ibi biganiro ni innocent kimenyi kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo na eugenia mukankusi tubashimiye rero mwese kuba mwateze amatwi tuzongere guhurira kandi twongere guhurira ku maradiyo yanyu mu kanya mu yandi makuru tubashimiye rero tubifuriza kandi ibihe byiza